ya Marekani.
turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mukatwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na jewe diane nininahazwe mu burundi mu ntumbero yo gutegura akazoza kabo hakiri kare hari abana bo ku mutumba wa murenge uri mu ntara ya makamba bafatikanya kwiga kubumba kwegeka no gusudira ko si ukuvuga ngo ngo ni ubuzi bwa leta bazoguma baronka bakazoguma bakurikirana imyuga iya base bakoze ubu buzi bwa leta burahambaye uyu ni niyonzima james umwe mu bavyeyi yigishije umwuga w'ubuvumbi abo bana mu yagezeho hirya nino ku isi amerika iri mu bikorwa vyo kongereza abasirikare bayo mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati naho umuryango umwe bwa buraya ugiye gufatira ibihano abasirikare batemagaje ubutegetsi bwa niger ano makuru yose tuyarambura mu kanya isase mugume hafi hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nayo ndabicaye ku masonga mu kanya nkitangura amerika iri mu bikorwa vyo kongereza abasirikare bayo mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati y'isi mu ntumbero yo kugabisha abatavuga rumwe nayo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu oriane itanga ishaka mu gihe intambara hagati ya israel na hamas itera ikomera amerika yatangaje ko inteko zayo ziri mu karere k'ibihugu vy'abarabu zigiye kongerezwa mu nzira yo kwitegurira ingingo iyo ari yo yose yokenerwa gufatwa yongeye iragabisha ko ishobora kwivuna umwansi umwanya uwo ari wo wose mu gihe abasirikare bayo botegwa mu gihe abasirikare ba israeli biteguriye kurwanya umugwi w'abanyepalestiniya wa hamas amakenga atera yiyongera ko iyo ntambara itariko irarangira vuba amerika imenyesha ko yarungitse ibigwanisho vyo mu kirere vyo kwivuna umwansi muri ako karere lloyd austin umushikiranganji wa amerika ajejwe kwivuna abansi yabitangaje mu kiganiro k'imenyeshamakuru co muri amerika abc mu kiganiro this week muri ino ndwi yagize ati
muri iyi minsi ya vuba tumaze igihe tubona hakorwa ibitero hakoreshejwe amarokete n'ibiduga vya burende mu ikambi hamwe no ku basirikare bacu muri iraki na siriya tuvuga dushimitse ko dufise uburenganzira bwo kwivuna umwansi kandi ntituzohengeshanya mu gufata ingingo
umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu anthony blinken we yari aherutse mu rugendo muri ako karere yavuze ashimitse ko icyo gikorwa cyo kongereza abasirikare n'ibigwanisho gifise intumbero yo kugabisha hari mu kiganiro na televiziyo yo muri amerika nbc mu kiganiro meet the press yagize ati
ntitwifuza kubona intambara igira kabiri canke gatatu yaduka ntitwifuza kubona abasirikare bacu canke abakozi ba leta yacu bategwa ariko ivyo bibaye turiteguye Oriane itanga ishaka urakoze tukivuga ivy'intambara ya Hamas na Israel Turki yarayirungikiye Misiri izindi ndege zibiri zijanye imfashanyo mu ntara ya Gaza ejo ni mukankusi Turkiya yohereje izo ndege zitwaye imizigo uyu munsi kuwa mbere harimo ibikoresho n'ibindi vyangombwa by'ubuvuzi minisitiri w'ubuzima faretin koca wabivuze yongeyeho ko izindi ndege ebyiri zishobora koherezwa zitwaye ibindi byangombwa byo mu buvuzi mu ntangiriro z'uku kwezi turukiya yohereje indege ebyiri zajyanye inkunga igenewe intara ya gaza ejo ku cyumweru misiri yohereje itsinda ry'abaganga n'ibyangombwa byo mu buvuzi mu misiri ivuga ko ankara yiteguye kuvurira muri turukiya abanyepalestine bakomeretse igihe byaba ngombwa no gushyiraho ibitaro byimukanwa ku kibuga cy'indege el arish cya misiri ni rafa mu butumwa kuri X yahoze yitwa Twitter koca yavuze ko indege zitwaye imizigo y'imiti imashini zitanga umuriro w'amashanyarazi n'ibyangombwa byo mu buvuzi ibikoresho byo kuryamishamo impinja zavutse zitagejeje igihe imashini zo kwifashisha mu gusuzuma ibikoresho by'isuku n'ibiribwa by'impinja mu bikoresho by'ubuvuzi uwo muyobozi yavuze ko harimo ibyo gukoresha ku ndembe ameze yo kwifashisha ku bakeneye kubagwa ibikoresho byo gukonjesha mu byumba imashini zifasha kureba imbere mu mubiri hamwe n'ibikoresho nsimburangingo ku bakomerekeye mu bushyamirane indege enye zo gufasha mu by'ubuvuzi ziteganyijwe koherezwa mu ntara ya gaza mu gihe imfashanyo izava mu misiri ijya muri gaza izanyuzwa mu mihanda y'imodoka zihuta kugeza ubu amakamyo atatu arimo imfashanyo yinjiye muri gaza aturutse irafa gusa yatwaye igice gito cyane cy'ibyo abategetsi muri onu bavuga ko bikenewe mu ntara ya gaza ituwe n'abantu miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo ishami ry'umuryango w'ubumwe bwa buraya ryateye intambwe mu bijanye n'amategeko aganisha guhana abasirikari batembagaje ubutegetsi bwa niger ejo ni mukankusi turacari kumwe itsinda ry'ibihugu makumyabiri na birindwi ryamaganye ihirikwa rya perezida wa nigeri mohamed bazoum umufatanyabikorwa ukomeye w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu rugamba ku bajihadisite mu karere ka saheli ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp bivuga ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi wemeje uburyo bunyuze mu mategeko uzakoreramo ubu noneho ugafatira ibihano abantu ku giti cyabo n'ibigo byagize uruhare mu guhungabanya amahoro umutekano hamwe n'ubusugire bya nigeri iryo tsinda ry'abayobozi bashinzwe ububanyi n'amahanga ryavuze ko ryohereje ubutumwa busobanutse ko kudeta ijyana n'ingaruka umuryango w'ubumwe bw'uburayi wamaze guhagarika ubufatanye bwawo n'inkunga y'amafaranga kuri nigeri nyuma y'uko igisirikare gifashe ubutegetsi
barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahereye mu butungane bw'u rwanda aho witwa uzaba kiriho gakire yavuye muri leta zunze ubumwe za amerika mu mpera z'umwaka uheze agiye kugezwa imbere y'ubutungane gakire yagirizwa icaha co gukora no gukoresha impapuro zinyuranye n'amategeko eric bagiruwusa yaraye adukurikiraniye urubanza rw'uwo mugabo yahoze ari umumenyesha amakuru mu rwanda ni urubanza rwari rwitabiriwe n'abanyamakuru benshi batangiye kugera ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge hagana mu masaa mbiri za mu gitondo bari bamenye ko bwana fideli uzaba akiriho gakire wahoze ari umunyamakuru mugenzi wabo agezwa imbere y'ubucamanza byaje kuba ikinyuranyo ubwo twitegerezaga mu bafungwa benshi bari baje kuburana ntihagaragaremo isura y'uzaba akiriho gakire nyamara yari yamenyesheje inshuti ze n'abavandimwe ko yagombaga kugezwa imbere y'umucamanza kuri uyu wa mbere amakuru twakuye mu bwanditsi bukuru bw'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yemeza ko uzaba akiriho gakire atagombaga kuburanishwa kuri uyu wa mbere ayo makuru aremeza ko uzaba akiriho gakire yagombye kuba azaburana urubanza rwe mu kwezi kwa cumi umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane gusa ubwanditsi buvuga ko we n'umwunganira mu mategeko bandikiye urukiko basaba itariki ya hafi babashyira mu kwezi kwa cumi n'abiri y'umwaka ubutabera bw'u rwanda bukurikiranyeho uyu mugabo icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano mu nyandiko itanga ikirego y'ubushinjacyaha bemeza ko uregwa yiyemereye ko ageze muri leta zunze ubumwe za amerika aribwo yakoze icyo cyaha fidel uzaba akiriho gakire aregwa ko akiri mu rwanda yavuganye n'umunyapolitiki padiri thomas nahimana amuha amafaranga angana na miliyoni imwe ubushinjacyaha buvuga ko ayo mafaranga yabereye uzaba akiriho gakire intandaro yo kwandika inkuru ibumbatiye amacakubiri mu cyari ikinyamakuru cye ishema fidel uzaba akiriho gakire yavuye mu rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'umunani yerekeza muri leta zunze ubumwe za amerika aho ubushinjacyaha buvuga ko yabeshyaga ko agiye mu mahugurwa y'itangazamakuru mu nyandiko imurega buvuga ko nyuma yo kugera ibwota amasimbi uzaba akiriho gakire yahise yiyunga ku batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda buvuga ko yayobotse ishyaka ishema ryari rikuriwe na padiri thomas nahimana kugeza bashyizeho icyo bise leta y'abanyarwanda ikorera mu buhungiro muri iyo leta uregwa yari yahawe umwanya wa minisitiri ushinzwe abakozi n'umurimo ubushinjacyaha bumurega ko mu nama bakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga padiri thomas nahimana ari mu gihugu cy'ubufaransa fidel uzaba akiriho gakire ari muri amerika bunguranye ibitekerezo byo guhimba agatabo k'inzira kazwi nka pasiporo nyarwanda ako kari kuba icyangombwa cyagombaga kujya gihabwa abayoboke b'ishyaka uhereye ku bagize guverinoma ikorera mu buhungiro ni agatabo inyandiko itanga ikirego igaragaza ko kagombaga kugura amadolari mirongo inani n'atanu y'abanyamerika ni ukuvuga asaga ibihumbi ijana mu mafaranga y'amanyarwanda ni icyangombwa cyagombaga kujya kiranga impunzi ziba mu mahanga ubushinjacyaha buvuga ko bwana fidel uzaba akiriho gakire nk'umuntu wari wagizwe minisitiri w'abakozi n'umurimo yafashe iya mbere mu kugura ako gatabo ako bwemeza ko ari nako inzego zibishinzwe zamusanganye agikandagira ku butaka bw'u rwanda ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya kigali kanombe hakomeza kuzamuka urujijo ku buryo uyu mugabo yaba yarageze ku butaka bw'u Rwanda bamwe bakeka ko uzaba akiriho gakire yaba yarirukanywe ku butaka bwa Amerika abandi bakemeza ko nyir'ubwite yaba yarizanye abonye ubuzima bumugoye ubu arafunzwe ariko uburyo afunzwemo ntibwigeze busobanurwa gusa mu nyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bwatubwiye ko muri dosiye y'uregwa biboneka ko uzaba akiriho gakire yaba yaraburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri abaye yaraburanye cyangwa ataraburanye byari kuba ari ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo amakuru agaragaza ko bwana fidel uzaba akiriho gakire yaba yarakoze itangazamakuru mu gihe kiri hejuru y'imyaka icumi ariyongera ku bandi banyamakuru bane b'abanyarwanda bafunzwe kugeza ubu biteganijwe ko niba nta gihinda utazaburana urubanza rwe mu mizi ku itariki eshanu z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali amakuru yacu reka tuce tuyabandaniriza kuri ino nkuru y'abana batandatu bo ku mutumba wa murenge uri muri zone gitaba intara na komini ya makamba bagiye hamwe kugira ngo biteze imbere barabumba bagasudira bakegeka inzuki bakongera bagafatikanya no kwiga icyo basaba abarongoye komini makamba ni ukubafata mu mugongo kugira ngo impano zabo ziseruke zizobafashe kwibeshaho batarinze gusaba akazi muri leta inkuru y'ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo muri makamba mu isomerwa na tiarive ndayishimiye ni ishuri hamwe ry'abana batandatu bafite hagati y'imyaka cumi n'umunani na cumi n'itanu bakaba baba ku murenge wa zone gitaba imakamba twabasanze bose bakuraniye ku barongoye bariko barabumba ni mu kigo ahantu hihishije kandi haga kuko ni mu nzu y'ababyeyi babo bayigira neza grace hari amakaro amategura ibikono bateramo amashugwe imbabura igikoresho cakira umuyaga nkuba mu gihe co guteranya ivyuma abo bana batandatu bose ni abanyeshure uwurongoye iryo shirahamwe ni umwigeme igira neza grace nawe nyene ni umunyeshure yatanguye kubumba afise imyaka cumi ubu akaba afise cumi n'umunani yatanguriye ku matafari kuko aciye iruhande y'abahungu bariko barayabumba yumva bikunze ibintu bijanye n'ivyo kubumba nabitanguye nkiri muto kimwe gusa mbumba ibintu bitandukanye bijanye no kubumba amatafari nabitanguye niga senkemu ibijyanye nabyo ni ukubumba ibintu by'ibishushanyo bimazemo nk'amezi atanu ndabumba igishushanyo icyo cyose niyumviye yaba urufi cyaba agakoko nyine inyoni ikintu cyo gushyiramo amashugwe amasahani imbabura amapave yajyaho hasi twaramubajije tuti none wowe byagenze gute ngo wige kubumba kandi utavuka mu bwoko tuzi ko aribwo bukunda uwo mwuga igira neza grace nawe ati jewe narabikunze gusa nta kindi kandi bujya kubumba si umwuga w'abatwa kuko nawe ndabyiga na mugenzi we ntiharirizwa kahine yabyize kubera ukubikunda kuko muhira atabyo bakora jewe iyo mpano papa wanje ntayo ndamubonana ariko kugira ntangure kugira nte kwiga ibyo byo kubumba je narabibona nkabyiga twipfuza iyo ni impano y'iwanjye hama turajya hamwe mu yindi asosiyasiyo twibwira yuko twokwiga ibyo bintu nyine kubibumba hama ubu twatanguye kubibumba muri iryo shirahamwe barabumba kandi byari inkoko zibundikiriramo amagi kugira zishobore kuyafuka yose dushimire imana aimable yiga mu mwaka wa gatandatu akaba afite imyaka cumi n'itanu irashobora guhubaza yariyo yikoreye icari turashobora kugira rishoboye guhubaza nawe urumva ko ubuhaye urahomba natwe twaciye twiyumvira gukora ivyo vyari turashobora gusasamo ikintu tudakubona ko gitanga ivyuya hama nayo amagi ikaja izirahindukiza ica izirimenya yonyene icari dupfa gukora ico tubonye ntidukora twisunze amagi nk'uko iba yataye kuno ca tutangura tukagikora tukagishira ngaho hari igihe zaduka zita utamenya ko zigira nte ko zoba zigomba guca igaca usanga yatayemwo nawe uca ushiramwo nk'ibintu bishobora kuzana utwuya gaca ibundikiriramwo muri iryo shirahamwe ry'abana barorora kandi n'inzuki dushimire imana aimable ati icatumye dutangura umwuga w'ubuvumbi ni uko twabona abantu baronka amafaranga menshi muri uwo mwuga ikindi cadushituye ni shavu twarasaba ubuki ababwegetse bakatwima duca turafata ingingo yo korora inzuki kugira tubwirongere igira neza grace nubwo ari umwigeme yarabumva yabumbye amatafari arubaka inzu ku itongo kwa se icatumye ayubaka kwari ukuraba ko abakobwa bo bato batoshobora kubaka inzu uwo muyabaga yarize n'umwuga wo gusudira ashitse ku ntambwe yo gusudira amamashini avomera none ubwo abo bana bafatikanya gute ibikorwa by'ishirahamwe no kwiga igira neza grace ndakoraho ngejeje nkaca manza nkahagarika nkaca niga nkejeje kwiga rero icyo manza nkafata umwanya wo kuryama kugira ngo ntibincanke mu mutwe kandi sinibagira ibyo nize kandi cya kindi sinze kugikora nabi ntiharirizwa karine w'imyaka cumi n'itatu yaragabuye iminsi y'ibyo bikorwa yewe ishuri riragera umwanya waryo nk'ubu mu ijoro umwanya wose ni umwanya wo kwiga ibyo ku ishuri no ku murango kwera indiga iby'ishuri kuko ntaha ku mugoroba hama uwo mwuga nawo wo kugira ne wo kubumba n'ubwegetsi hama ku munsi wa mungu ndose akanya akaba ari ihene njya kuwo mugo none abo bana umutahe wo gutangura ibyo bikorwa bawukuye he ntiharirizwa karina ati twatanguye dukora utundi dukorwa twaduhaye yo gutanguza nayo igira neza grace ati ayo dukoresha tuyahabwa n'ababa baduhaye akazi natwe nko muri make nta mutahe dufite ujye gukoresha turakubwira ati zana ibikoresho ibi hama tugafatira ibikoresho wazanye twebwe uduhembera ubufundi nta bikoresho dufise nta mutahe nta nyungu ndende tuba dufise twebwe inyungu dufise ni uko dukoresha umutwe gusa ariko ababyeyi babo baraja barabafashisha ibikoresho bimwe bimwe kabura christine arabona ko abo bana bakiri mu ntango kandi ko bakwiye gushigikirwa niyonzima james umwe mu babyeyi yabigishije umwuga w'ubuvumbi asigura ko yabikoze kugira abana ntibagume bahanze amaso leta ngo nizobaha akazi kabatunga je nagishimye ingene n'ubu abana bariko bariga amashuri kuko si ukuvuga ngo ngo ni ubuzi bwa leta bazoguma baronka bakazoguma bakurikirana imyuga ya base bakoze ubuvuzi bwa leta burahambaye ku bwa niyo nzima james iyo myuga ni kazoza k'abana babo kandi kuyimenya no kuyikora bizotuma itazimangana ahubwo bayikore n'ubuhinga buteye imbere bashobore kuronka umwimbu mwinshi kubw'uwo mubyeyi ni kazoza ku miryango kandi bakurikiranye imyuga ya base bakoze uzosanga bafise kazoza gateye imbere cyane ico niyo nzima james ashima kuri abo bana ni shaka babikorana nubwo bakiri abanyeshure arizeye ko bazotera imbere ico abo bana basaba ni ugufatwa mu mugongo barafise ikibazo c'abo bakura ibumba naho borima amashurwe kugira ngo inzuki boroye zije kudahayo ibyo zihinguramwo ubuki ntiharizwa karine we mu vyo asaba leta arashiramwo isoko ry'ivyo bakora icyifuzo canje nifuza yuko uno mugwi wacu wotera imbere hama leta ikaduha aho kubidandariza ikaturaronderera n'isoko ikaduha n'ahantu ho gukorera kugira abantu bose baze barabibona mu burongozi bwa komine makamba diodone hakizimana umuhanuzi wa musitanteri ajeje imibano yishura abo bana ko bahora bashikira urwaruka rufise impano bahora babashigikira mu kubafasha guseruka mu mahayanishwa rero harabaho amahayanishwa turatunganya amahiganwa bijanye n'ivy'impano hama uwo bikunze ko akora vyiza turamufasha agashika mu migano ku rwego rw'igihugu kuko bica bituma acamenyekana ku bijanye n'aho bimba ibumba n'aho bakorera abo bana bo kwitura abarongoye komine ya makamba bakabafasha kubereka ukugene bobigenza kugira ngo baronke ivyo basaba nabo batera imbere dutandukiye igisata c'impunzi ubu naho indwi zibiri n'igice ziraheze impunzi zo muri siti ya munigi iri muri teritwari ya nyiragongo muri repubulika ya demokarasi ya kongo zitaronka amazi abana bariko bahura n'ingaruka zirimwo ukwandura korera jimi shukurani bakomera yabiduteguriye site ya munigi ni imwe mu nkambi zakiriye abahunze imirwano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo iri mu teritwari ya nyiragongo mu gurupema ya munigi hamwe n'ibiro by'ubuyobozi bwa sheferi ya bukumu aha ni hamwe n'ishuri ry'ibanze rya munigi ku muhanda mugari uva mujya rucuru iyi nkambi iri mu birometero bibiri gusa n'iya kanyarucinya kugeza ubu inkambi ya kanyarucinya ifatwa nk'aho ariyo ifite impunzi nyinshi kurusha izindi zose muri teritwari ya nyiragongo ubuyobozi bw'iyi nkambi bwemeza ko kugeza ubu hamaze kwakirwa impunzi zibarirwa mu bihumbi cumi na birindwi ariko mirongo inani n'umunani muri zo akaba ari abana n'abagore teritwari ya nyiragongo ubu yugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'amazi mu duce twose tuyigize ibi rero bikaba bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abaturage bayo mu buzima bwa buri munsi kimwe n'abandi baturage bo mu teritwari ya nyiragongo impunzi zo muri site ya munigi zitewe impungenge n'ikibazo cy'ibura ry'amazi kizugarije izi mpunzi zaganiye n'ijwi ry'amerika turahwereye n'amazi nta mazi dufite ibyumweru bibaye bibiri tutabona amazi kandi amazi adufasha mu buryo bwinshi akoropa amawese eh, abana bakanya mu myenda ababyeyi bagafurisha tugatekesha turi gusumbuka cyane ku buryo ko nta mazi dufite rwose reka da none dore kuva mu gitondo ndo twari twanywa no kugamba ngo wasoromye uturengarenga ngo duteka ndaho wowe ugateka kuko wabuze twabuze amazi imbunzi zarake- zabuze amazi zibura n'ibyo kurya mbese turakennye cyane ariko ikibazo ni amazi yo mu ba- yo batugirira ibundu bakaduha amazi Nubwo ikibazo cy'ibura ry'amazi gikomeje kuba ingorabahizi ku bayicumbikiwemo, abagerwaho n'ingaruka cyane kurusha abandi ni abagore baba muri iyi nkambi. Kuba badakaraba bibakururira umwanda mwinshi ndetse bigatuma abana barwara indwara nyinshi ziterwa n'isuku nke.
ikibazo cy'amazi turarembye cyane mbese turarembye kubera umugore kubaho ni ugukaraba ni ugufura none ikibazo cy'amazi tugize kubura ibiryo no kubura amazi mbese turi kubona ibibazo biturambiranye tukareba n'imbunda indambara zirahari nawe uri kureba iby'abagore urabizi ubwo iyo byabaye nga gutyo ndiyuva mu nzu atagira amazi nda dufaranga two kujya kugura igaro ry'amazi naryo kujya kurigura na- ni ikindi gihugu nabwo wagerayo ukagabura mbese hano turarembye Immaculée Niyonsenga ni umugore w'imyaka mirongo ine n'umunani ari kumwe n'abana be barindwi muri iyi nkambi.
bo twari dufite hano amazi nyine baragajanye ariko icyo mugomba kuba mwo twibukaho tu- ni amazi kuko ndo tugifura amawese garacyafutse ndo tugigakoropa mbese nyine ni- n'uburwayi burinjira kubera ikibazo cy'amazi amazi yabaduhaga NLC duta abana barindwi biragoye kubana nabo ndamazi kuko no kubona amafaranga go kuyagura ndago dufite ni ukugenda ukazungura urakigurira ubundu wenda akagureza nga ka ka 5 litre ukaja nga handi mu baturage mu- bakagureza nga ga 5 litre ukabona ukaza Ubusanzwe ishyirahamwe NRC niryo ryari rifite isoko ryo guhaba abaturage amazi meza, ariko ubu ryasobetse ubwo bufasha. Ibyo rero bitera izi mpunzi kwinangira, bityo zigasaba ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushaka igisubizo kirambye. Niko Busore Kamuzinzi umwe muri basobanura.
ubwo amazi ama- ama- imisaranire ndakutwica bitewe na korera amazi ndago twabuze umuzungu wo kutuzanira amazi tena kontere yasize aragenda ni enerisi ndakindi basi ndakindi ndo turabona uwundi wo kuduhereza amazi turi gusaba abayobozi kutugwanaho cyane Izi mpunzi zirasaba ko leta yazitabara vuba na bwangu kuko ingorane zikomeje kuzibaho urusobe.
turi gusaba ubuyobozi kudufasha bakatuzanira amazi wenda ng'uturyo bakatufasha cyane Eh, ngo tata turi kwihangana ariko inzara tu I- i- ubuyobozi kugira ngo butugwaneho bwo dutabara bukaduhereza amazi kubera amazi niko ga mbere ku isi bakadukiza mbese ino mbata ntabwo turagira ibibazo by'indambara ngo tugire no kubura amazi twarahunze tumaze kurembera ino ubutumwa bwo natanga ku guverinoma ni ukumva ko badufasha bakaduhereza amazi bakatwitaho ndetse bakaduha n'imiti Ubwo twashakaga kumenya icyo ubuyobozi buteganya gukora kuri iki kibazo cy'ibura ry'amazi muri iyi nkambi, twavuganye na Bwana Michel Munene, umuyobozi wungirije w'ikigo gishinzwe gutanga amazi meza Regidezo mu teritwari ya Nyiragongo, yadusubije agira ati:
raporo twabonye iturutse mu nkambi z'impunzi yemeza neza koko ko iyi nkambi ifite ibibazo by'amazi ariko hari icyo regide ziri gukora kugira ngo iki kibazo cy'amazi kirangire muri iyi nkambi kuko ibibazo byo ni byinshi yemwe hari n'abadafite ibyo kurya
Uretse kuba muri iyi nkambi haboneka mu ibura ry'amazi, ubusanzwe teritwari ya Nyiragongo igenda irwana n'ibibazo nk'ibi cyane cyane mu bihe by'impeshyi, dore ko nta migezi itemba amazi abarizwa muri iyi teritwari. Abaturage bavoma amazi kuri za robine zubatswe aho zifatira amazi mu kiyaga cya Kivu ndetse no ku migezi yo mu teritwari ya Rucuru. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo irashyiraho umugambi wihariye wo guha abaturage bo mu teritwari ya Nyiragongo amazi. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
Tukiri mu gisata c'impunzi tubamenyesha ko ijwi rya Amerika tugiye kuza turabashikiriza urukurikirane rw'inkuru zihariye ku buzima bw'impunzi ziri mu ikambi ya Nakivala iri muri Uganda urukurikirane rw'izo nkuru rero reka tugugururire kuri ino nkuru itubwira ingene amabanki yubatswe muri iyo kambi ya Nakivale akora mu gufasha impunzi Ignatius Bahizi
ndahera hitwa base camp niho hari ibigo bitandukanye by'ubuyobozi bw'inkambi y'impunzi ya nakivare aha kandi niho hari ibiro bya leta izicumbikiye umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi unhcr n'indi miryango itabara imbabare ni ahantu bigaragara ko hateye imbere kurusha ibindi bice by'inkambi kandi hari n'izindi serivisi nk'amaresitora amaduka amasoko n'ibindi hafi y'ibiro bya UNHCR hari ishami rya Equity Bank kandi hano niho nasanze abakozi b'iyo banki bafasha impunzi zaje kubera impamvu zitandukanye zirimo kureba niba amafaranga yaba yageze ku makarita ziyafatiraho
twari twaje mu kibazo cy'agakade kanze gusohora iseni naje rero kugira ngo bampindurire akandi kari buzisohore kuko bambwiye ngo akandi karapfuye ni ibihe bibazo mukunze guhura nabyo mu gufata amafaranga kuri kade hari igihe umuntu aza agasanga amashanyarazi yahagaze ugasanga nyine ntibari bugukorere ugasubirayo bikagusaba kuzagaruka ugasanga rero n'ubundi ni ibibazo nanone wongereye kuri bya bindi wari ufite izi mpunzi zaje kubikuza amafaranga y'ibiribwa ya buri kwezi afite agaciro k'amashiringi ya uganda ibihumbi cumi na bibiri angana n'amadolari atatu benshi barinubira ko ari amafaranga make cyane yo gutunga umuntu ukwezi ariko nta kundi bagomba kuyafata ya bitewe n'uko icyo uhawe ntabwo ukigaya tuyakira uko bayaduhaye nta kintu atumariye adufasha bukeya ariko nta kintu atumariye gihagije urebye ubu ngubu izaduhembwa ibihumbi cumi na bibiri by'amashiringi tuyabonamo ufite kura ayishyura kura yonyine ahasigaye ni ukwibeshaho
aho ni imbere muri banki ninjiyemo nsanga abakozi bafasha impunzi ariko bamwe ntabwo bari bishimye kuko batashoboraga kubona amafaranga ku makarita yabo twari gufata amafaranga arahari bababwiye ko arimo baratubwiye ngo tube dutegereje ntabwo turabimenya ko nimba hari nimba atanahari mama muraho muraho neza nawe narashaka amafaranga y'abana b'ishuri bambwiye ngo mbe ndinzenga ariho utetse gufata angahe ay'ishuri ubu najyaga mfata imitwaro itandatu ku mwana umwe bari bamaye iy'umwana umwe ubushize iy'umwana ni ibihumbi mirongo itandatu imitwaro itandatu niyo bari bamaye ubushize ubu imbere bari bamaye imitwaro n'ibihumbi bitatu bari kuguramo nyine udutabo tw'abana kubarihira baba baraduhaye baba barabasangirira ku ishuri mama muraho serivisi bagukoreye hano ntabwo bankoreye nagombaga gufata iseni ku wa kane ndazibura nza hano rero ku wa gatanu ku wa gatanu aho ndazibura barambwira ngo nintegereze none nari ngarutse ubwo se iyo ugiye ukagaruka ukagenda ukagaruka biba bitagutera igendo nd'amafaranga n'ubundi nyine igihe nyine ariko nta kundi wabigenza ahangaha niho twagombaga kuza kubibaza nta handi kuko ku bajenti bandi baraduhakaniye ko ntaziriho
iyi mpunzi yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo akaba n'umukozi wa banki yasobanurije ijwi rya amerika uburyo amabanki yafashije impunzi ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi ritanga amafaranga aho gutanga ibiribwa baduhaga impungure z'ibigori ibishyimbo noneho wagera ahangaha ugasanga bene wacu bavuye i burundi bishakira igitoki abavuye mu rwanda bishakira igitoki abasomali bashaka umuceri wa bezimate sipageti biza kuba ikibazo bagatangira kubigurisha kubera ko atari byo washakaga ukagurisha ukabona amashiringi ukagura icyo washaka noneho rero baza kwiga kuri icyo kibazo ni gutya bakibonera igisubizo bazanaho igisubizo cy'uko bajya batanga amashiringi binyuze muri banki icyo byahinduyeho cyane cyane ni imibanire yacu n'abatuyobora ko twagiraga ikibazo wajya kugurisha ibigori byawe bakaza bakabikwambura nta burenganzira ufite bwo kugurisha imfashanyo baguhaye kandi wowe utari bubirye so icyo kibazo cyarakemutse burundu uno munsi baraguha amashiringi ukagenda ukagura icyo ushaka wowe wenyine urimenya umuyobozi w'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi muri nakivare bwanda santo asimwe avuga yuko nabo bazi neza ko amafaranga baha impunzi ari make cyane atashobora gutunga umuntu ukwezi kose ariko ngo niyo bafite yonyine kuko ibihugu bitanga ayo mafaranga byarayakase kandi umubare w'impunzi akaba wiyongera buri munsi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
ijwi rya amerika ni no ngaha duce tuba turabangiriye amakuru yacu ya kino gitondo dushimire abagize uruhara muri iyo kuri mikoro mari kumwe na joy diane ninahaze yakoze nadia taha yegeranije amajwi yacu etienne karekezi niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo turongera mu biganiro byacu byo mu masaha ari imbere